my people e don settle as i dey talk to na so hmm a lot of people don dey talk? say hey messi aigbe see wetin adekas go put himself my people no be small tin o many people don dey show concern for adekas wey be new Mercy messi eh, Mercy new husband messi aigbe new husband my people e don happen o <laughs> many people don dey talk? say dis one no be ordinary hand o oh a lot of una know mercy aigbe mercy aigbe na yoruba actress who be say she dey act yoruba movie my people don settle oh. many of una know say people don fit drag mercy aigbe because of say mercy aigbe marry person husband my people but the way the matter contain dey go now eh <clears throat> e dey shock many people o oh. e dey shock many people say this man now don enter street don dey do some kind thing wey be say even the senior wife for inside house go dey talk say ah i don forgive my husband i pray make god just comot the father of our children for this kind thing wey be say the father of our children go put herself my people because as we dey talk so many people dey talk say this one no be ordinary hand o because the way the matter take dey go so this one no be ordinary hand why mercy dey let people dey understand say the man dey happy say the kind uh, marriage wey e dey say the man e dey happy e dey do all dis thing to show say the man dey happy inside the marriage but people don say this one no be happy Oh, this one get as e be say how matured man like this. how how this kind man wey be say don get grown up children wey be say im children sef don graduate eh and the man come dey do this kind thing for social media like this, my people no be small tin o oh. video dey trend for about Mercy aigbe wey be say Mercy aigbe the video leaked to social media where Mercy Aigbe and adekas wey be messi aigbe new husband wey dey inside the video wey they push people, wey be say they won't go close to messi aigbe many people they talk say that video <laughs> eh, eh, before that mafia fit accept to do that kind video that kind challenge with messi aigbe Now im be say what is the man dey really they do inside out because the man now they do bouncer follow messi aigbe and if some video dey wey be say the man go won't do wey di man no go wan do wey messi aigbe must talk say make e do am if e no do am na be say hey, i go meet am for inside inside house o oh. now many pipo still dey talk say na because of say make dem for buy dia movie na make di man dey do all those kind thing wey dey do follow messi aigbe say na for me dem buy dia movie make dia movie for sell but some pipo dey talk say dis one no be movie because they talk, say even the senior wife she she no dey fit dey look those videos some people dey tag am say ah come see your husband o come see where your husband go land put The woman no dey fit dey look am because the woman sef if she talk, sef the man no dey wan hear only wetin messi aigbe talk na the man dey hear The man don block her ear comot for where wia her first wife dey upon say inside quran tok say okay o oh, make the man dey treat the wife equal but the man anything wey be say the other senior wife talk even then, na advice so as long as say he got something to do with Messi, aigbe all the thing wey be say the man the reason now be say anything will come outside for Messi, aigbe mouth na be final say even if the man no get interest to even do that kind video he must do many people dey feel say this one Messi, aigbe for look for another person will go do this kind video for them. why be say that this man I the carry they do this kind video which kind movie na dey wan say wey be say the man go they do this kind video at least make you find other people make you take do the video my people because this video don go viral all over the social media wey dey draw people at ten tion say you sure say this man dey okay una sure say this one na ordinary eye na im dey take na im this man take do this uh, video because this one no be the man clear eye o oh, e dey give sign say eh e get as e be o oh. no be all everybody wey open tit for social media no be dem dey happy oh. some that tit wey dey open na cry for help o my people, i go like make una go watch video video wey be say e draw attention a lot of people, wey pipo dey tok say ah e don set e don finally happen. on, you are alive today. It is not by power, it is not by might. Mama has so good. The light. for dey if you no be god oh where you for be. my people, I don't watch video The truth of the matter be say people they talk say Messiah igbe need to they know di kain video We go they do with this man at least those kind video wey be say go dey make the man dey look like say hey, eh, eh, hey, dem lock am put for one place the man no know wetin e dey do again e make people dey feel say ah this one no be ordinary movie na dem dey advertise again o oh. e mean say e get the thing wey be say uh, mercy aigbe dey up to and dem talk say according to wetin we hear dem talk say sometimes the man no wan do the video but mercy aigbe go talk say make dem for sell the movie that is why the man dey join the the uh, join mercy aigbe dey do the movie. I ah, many people see the reason say the man maybe he too like money and he want make the movie go make people go watch the movie that is why the man dey do that kind of video say make dem no dey feel for the man say na the man na put himself for through those kind of situation now other people see reason say before mercy aigbe marry adekas at least mercy aigbe get the way she take dey sell her movie why mercy aigbe no see you the same way take sell her movie why be saying na like this. Now he must let the man do for social media before they go fit a movie if na this kind of way, now they go they do before they go fit a movie e get as e because all those people where they comment now where they dey talk say ah the love is real Now then see they go another platform go dey comment say eh dis one not be ordinary o oh. dis one will be say the man just dey laugh like if say e get somebody where they control the man ah he get as e oh, because the way we take they see the thing eh mm, e get as e be my people so messi aigbe now People dey feel say some people dey tag the senior wife The people wey dey tag the senior wife just wan make the senior wife just get hypertension for no for no reason because the senior wife sef don move on even if the woman dey do birthday sef the man no dey celebrate the senior wife The woman don move on say okay na children na dem dey na dem dey do wetin na dem dey raise together so right now for people to tag am even if the woman call the man say ah why you dey dey inside dat kind of video The man no go do wetin The man no go lis ten because why wetin dey im mind na e wan do if you never do anything wey go please um, um, mercy mercy aigbe May mercy aigbe dey tell am say without that one dem no go fit sell movie dem no go fit sell their movie dem no go fit do anything dem no go fit do this one eh, eh, the movie no go go people no go come watch am the man need to act like that he need to act like that inside video for people to come watch the video. Mm-hmm that is why the woman dey act am some people feel say the man self he he he he he like money pass so many people feel say the man they do am because of money the man they do am because of money also all those kind of things so my people people really really really they talk say the man family need to come aside. but maybe the make sofri dey use that man for that kind of video many people they talk say the man family need to come aside. but say ah you get the way na they said this movie before before na to come accept to marry ah you know this man no come act like this for social media before una move before fair fairly say because if una business no dey go well definitely una no go fit marry because una too don fair talk let us understand inside inside social inside una interview say ah the movie wey be say una do together uh, wey uh, wey na do wey Mercy Aigbe act inside Mercy Aigbe advertise the movie well and the movie sell all those things so the man no still do all those kind this kind video before people go watch the video definitely people go see go rewatch the video if they do the uh, advertise the movie in, in a very proper way so which kind movie go make the man fair come act like this. my people, na the video na una new watch for finish so una see what you happen for inside the video all of my pipo i go like to end the video for you. make una let me know Waiting on una Check for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so dat una no go miss any latest gist way i dey upload una bye bye till i come on our next time bye guys catch my next video bye guys